iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe na oriyani tangishaka ndabahaye ikaze
nawe yashaka yuko ngende kubandanya igikorwa akarere kamushinze kuzofashanya na nyenicubahiro perezida museveni abanza amenye atembere uburundi abone uko bwifashe hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira ukuntu igihugu cifashe uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Pierre Nkurunziza avuga ku rugendo rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania Benjamin Mkapa mu rugendo yagize mu Burundi ku kibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi ni inkuru tubashikiriza mu kanya kari imbere turabashikiriza kandi amakuru yerekeye umupolisi yishwe mu ntara ya Bururi mugume ku maradiyo yanyu uwahoze yarongoye tanzania benjamin mukapa aherutse gutorwa n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa umuryango murantunga umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko ngo yunganire umuhuza perezida museveni yakiriwe na perezida Pierre nkurunziza kuri uyu wa gatanu ariko nta tariki nshasha y'ibiganiro bumvikanye ko inkuru ya eloge buri kaneza
inyuma y'isaha irenga babonana ari babiri bonyene tete tete mu gifaransa basohotse perezida nkurunziza yavuze ko uwahoze arongoye igihugu ca tanzania benjamin william mukapa ari umuntu azi rwose politike y'uburundi kuko ari mu bafashije mu biganiro vyahuza abarundi yarusha mu myaka y'ibihumbi bibiri ari kumwe n'umuhuza julius nyerere umukuru w'igihugu yavuze ko yizeye rwose ko igikorwa mukapa aherutse kuzezwa n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac atankeka azokirangura neza perezida nkurunziza yabwiye abamenyeshamakuru kandi impamvu y'urugendo rwa william mukapa na bimwe mu byo baganiriye nawe yashaka yuko ngende kubandanya igikorwa akarere kamushinze kuzofashanya na nyenicubahiro perezida museveni abanza amenye atembere uburundi abone uko bwifashe hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira ukuntu igihugu cifashe hamaze batangure icyo gikorwa cabo bafise amakuru ahagije ku gihugu cacu ndetse no mu karere twaganiriye neza rero murumva yuko kwari no kuturamutsa kandi akongera akaramenya n'ukuntu aho tugejeje abajejwe ibiganiro hagati mu gihugu bigenda gute byogenda gute ngo bamenye icyo tumaze gushikako abo bandaniriza hehe nibyo nk'ito turaganira kandi tubashima yuko twaganiriye neza twabumenyeshe ko umutekano uri kuriyongera benshi bahora bawuhungabanya barafashwe abandi barishikana amatwa navuze izindi ngorane dufise n'igihugu cy'u Rwanda kwitubaniye nabi ko twabibwiye abandi ntitwabihishije twabivuze kugira ngo inyishu yo nafasha kugira ngo bigende neza naho hantu wakorera kugira ngo ibintu bishize kugenda neza mu ncamake ibyo twaganiriye Perezida Mukapa nawe yavuze ko yizigiye ko amahoro n'umutekano byazanywe n'amasezerano yarusha mu myaka cumi iheze azobandanya kwibonekeza mu Burundi naho mu mezi aheze hibonekeje ingorane zifatiye ku mutekano muke n'ubugizi bwa nabi turetse gufasha abarundi gusubiza hamwe uwahoze arongoye Tanzania yanavuze ico azofasha ibihugu vy'umuryango wa yasi kugira ngo ntivyaduke mu indyana nijeje perezida nkurunziza ko ngiye kwihweza neza ibyo abakuru b'ibihugu bagenzi we banshinze kandi na wene akaba yarabyemeye ikindi namwizigije ni uko nzokora ku buryo ahagarara ibyifuzo bya bamwe bamwe bashaka ko haba uruhagarara indyane mbere n'intambara hagati y'ibihugu bya yase Burundi n'u rwanda cyangwa tanzania n'ibindi by'ukuri turi umuryango kandi turi ababanyi dutegerezwa kubana mu mahoro n'imigenderanire myiza umwe wese ateza imbere mugenzi we abajijwe ko hari igenekerezo rishasha n'ikibanza cy'ibiganiro bizobera hanze y'u Burundi perezida mukapa yishyuye ibikurikira nta tariki turashiraho ntegerezwa kubanza kwiyumvira ku byakuru b'ibihugu bambwiye mugabo ndazi ko hari ibiganiro biri hagati mu gihugu ngiye kuraba uko twokuzuzanya mu gikorwa cyo gusubiza hamwe abarundi perezida benjamin william mukapa yatowe n'inama igira cumi n'indwi y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ease kugira ngo yunganire umukuru w'igihugu c'ubuganda yoweri kaguta museveni mu gikorwa co gutorera umuti indyane n'amatati vyadutse mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho perezida nkurunziza yafata ingingo yo kwitoza ku nshuro ya gatatu agatsinda amatora mu kwezi kw'indwi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo imbere yo kuza mu burundi william mukapa yari yabanje kubonana na perezida w'ubuganda museveni basanzwe bazofashanya hamwe n'umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame ari mu badasiba kwagirizwa na leta y'ubujumbura ko acumbikiye akanafasha abashaka gutembagaza ubutegetsi mu burundi no kwica indongozi zitorewe n'abenegihugu eloge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloge burikaneza tuve bujumbura tumanuke mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya bururi mu bumanuko abashinzwe umutekano bemeza ko abantu bataramenyekana muri aka kanya bitwaje ibigwanisho baraye bishe umupolisi bagasahura n'amafaranga muri komine mugamba umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse niwe yakurikiye inkuru tumutega amatwi amasasu yahitanye umupolisi yumvikanye kuri uyu wa kane ku mugoroba igisaha cumi n'imwe zirenga ariko abanyagihugu muri zone ya gasasa umutumba mubira ntaco bashima kuvuga ku bijyanye n'urwo rupfu kimwe gusa mu byo batwiganiye ni uko bumvise ayo masasu hari nk'igihe c'isaha cumi havuze inkozi zibiri gusa amakuba abiri niba umuntu mwagiye kuraba oya wumva ugiye kuraba ucawibaza uti bavamurirayo n'uwo uwo yishe uwo wundi canke nanje akampita canke ugasanga uti bahava baca bamfata uvuga ati woba wabibonye atavyo wabonye twarondeye hajayandi andre ni uwugira kabiri ku mutumba mubira nawe yatubwiye ko amatohoza bagize bamenye ko ari umupolisi yahitanga n'ayo masasu tutohoje twumvise bavuga yuko ari umupolisi yari avuye muhira iwabo ahantu mu gishishima hanyuma abo byahuye byahuye abandanya aja ku kazi akorera inyagasasa ku iposisiyo mu nyuma baciye bavuga yuko naho nyine twarimenye ku matelefone turiko tubaza ibyo ari byo baca bavuga bati umupolisi yaravuye muhira bahejeje kwica urungiye ipolisi mu ntara ya bururi laurence ngiyumva amenyesha ko uyu mupolisi yarazwi ku izina rya bernard niyongabo yavuze ko uyu mupolisi yishwe avuye muhira iwabo nyuma y'uruhusha yaronkeje wo kubitira muhira aha ni amakuru twakuye ngaho ku mutumba mubira avuga ko umupolisi yasanzwe avuka muri zone kivumu umutumba kivumu wahanuriwe n'umutumba mubira urongera igipolisi mu ntara ya bururi amenyesha ko uwo mupolisi wabo yishwe n'abagizi ba nabi yemeza ko atankwa yari afise kandi ko yarambaye impuzu zisanzwe arizo bita tenisivira amakuru twakorewe nyene muri komine ya mugamba yemeza ko hariho umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wasahuye amafaranga n'amatelefone ku gasantre kitwa mukara kagizwe n'utubutike hamwe n'utubare muri zone muramba umusozi coma abayibonye bavuga ko hari kuri uyu wa kane igihe c'isaha imwe z'ijoro zirenga bakibona abo baje kwiba baribaza yuko ari abasirikare ko ari umwambaro bari bambaye bari benshi cyari igitero baje ari benshi bamaze kubabona bakamubwira ati n'abasirikare kuko bahora baza nka muri patrouille bagenda mu ijoro rero bamwe bakagira bati nibo bamwe bagomba biruke ati guma ngaha nta na kimwe rero bamaze gushika niho baca babona yuko harimo abantu bambaye amabutura amasupuresi mu mabutike niho bivye abantu bitwaje ibigwanisho hanini basahuye amafaranga n'amatelefone vyongeye abantu bari basanzwe bahazi kubera ko abibwe bavuga yuko bahamagurwa mu izina tora hari agasakoshi ngaha karimo amahera amayinite yose ndabaha ndayora ndabaha hari amayinite ya neuf cent dix neuf mille mva ntiwigeze wabona je vraiment nokubwira ngo namenye umuntu n'umwe nariko ndajugumira nta muntu n'umwe muga je urumva bari banze izina izina ry'iwanje bari barizi nuko bampamagara ati Nadine aje baza baje batugurura tucicaye ngaha mu nzu ca turugurura ati zana amahera yose mufise ndayafise mu mufuka ibiri ce ndayakura yose ndayabahereza yose bati kandi mu kuyaduha ntitwegera bavuga bati terera hasi bagaca batora bagaca babika byari nk'ibihumbi amajana umunani n'ibiri n'abahita nabo nyene barashikiriwe zina muntu wese yaca aho hantu muri ayo masaha yarambuwe amafaranga n'amatelefone no gukubitwa harimo bamwe muri bo bakubiswe hari umukuru w'umutumba acoma ari ubutebye gutanga amahera baramukubita nkawe baramukubise eh bagukubise iki inkoni na n'impisi dusaba amahoro kugira ya amahoro aboneke ne- ariko mwe nk'abajeje intwaro ku mutumba murafise uruhara muri ayo mahoro mwe mugiye gukora iki turi kugwiza amanama kugira twigishe abantu bateramira umutekano nta kindi twe twoshobora twebwe uruwe igipolisi mu ntara ya buruse ngiyumva laurent amenyesha ko ubwo busuma bwakozwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho kandi ko gutorokanya igitigiri cy'ibyibwe bitoroshe kubera ko ari abasahuwe batazi igitigiri nyezina cy'amafaranga basahuwe muri komine mugamba intara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze cyane fidelite yishatse kuri iyo nkuru umwuga wo kugurisha imibiri mu ntara ya gitega usigaye ukorwa n'abana batarakwiza n'imyaka cumi n'umunani benshi muri bo ba- mu- benshi muri bo babikora bavuga ko babiterwa n'uko bahemukiwe n'ababateye inda bakiri bato abandi bakavuga ko birukanywe n'imiryango yabo nyuma yo gutwara inda ari bato cyane ikigo humura kijejwe gukingira i- amabi hakogwa ku bakenyezi na n'ibifatiye ku bitsina kiravuga ko gishobora kwakira abo bantu kandi kikavuga ko abo bana bashobora kucitura kugira ngo babafashe mu ngorane barimwo ni inkuru ya fidel d'antoine nsabimana
ntivyoroshe na gato kugira ngo umenye ahantu hakorerwa uwo mwuga wo gucuruza umubiri hamwe usanga hihishe mu buryo budasanzwe ahandi ugasanga hakingiwe n'abakiriya b'abagura imibiri canke abakorana nabo ariko uriko urarengana muri tumwe mu tubare mu gisagara ca gitega ushobora kubona abana b'abakobwa batonze ku mpome z'utwo tubare bigoranye cane babiri muri abo bana bakora uwo mwuga batarakwiza imyaka cumi n'umunani baremeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika naho batashimye ko amazina yabo avugwa uno muyabaga w'umukobwa afise imyaka cumi n'indwi yavyaye afise imyaka cumi n'itandatu nje naragiye bujumbura ndakora nca ndacaza umuhungantere ndamaze kuntera inda nca mbona mbayeho nabi nca ndataha muhira amaze gutaha muhira naho nyene mbona mbayeho nabi nca nca nda- ndacaja nzi n'igitega nca ninjira muri ubwo buzima kuko mbona atakuntu nobaho n'uwo mwana nca ntangura gukora ibi bintu nyene vy'ubumaraya kugira ndabe yuko noronkayo inzu ndabe nuko nukungene uwo mwana yobaho uno nawe yavuze ko afise imyaka cumi n'indwi ariko we yavyaye afise imyaka cumi n'itanu gusa jewe mu musanze nta n'abavyeyi mfise mukuru wanje yararongowe ubundi nawe ni basazanje baca bavuga ati ndamutwara iyo namukuye niko rero guca nshika ngaha hanyu mbuze gukora ibiyinge mvuga ati reka ndondere ndabe iyi nzu mbamwo n'uyu mwana na jewe bukeye mu gatondo ndabe ko aronka icayi n'iyi nzu ndimo kugira ngo tuyiri muganga nzeyimana sylvie arongoye ikigo humura kijejwe gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina avuga ko bibabaje kuko abo bana bashobora gufashwa mu gihe bokwitura ico kigo Eh, iyo umwana atarashikana imyaka cumi n'umunani abyaye ni ukuvuga ko icyo gihe aba ara- yarabonanye n'umugabo icyo gihe rero yarabonanye n'umugabo nubwo yoba yabikoze babyumvikanye uwo mwumvikano w'umuntu w'umwana ntu- ntu- ntushobora gusigurika muri icyo gihe duca tubifata nk'uko yahohotewe yafashwe ku nguvu yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu agakurikiranwa n'ubutungane akongera ah, agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko ni umwana wiwe ego eh, bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba n'ababizi mugabo baciye bahitamwo kuja muri ubwo buzima Eh, bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arababumvisha arabumvisha ko hariho eh, abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza abana bavyara bagaca birukanwa n'imiryango yabo muganga nzeyimana sylvie agira ati turashobora kumubaza iyo yaje ava ko agifise abavyeyi agifise umuryango tumaze kumenya yuko uwo mwana agifise umuryango duca turaba tukagerageza tugatuma ko uwo muryango wiwe tukabahamagara tukababaza ico biyumvira kuri uwo mwana hanyuma tukongera tukabumvisha ko uwo mwana akiri uwabo bakamutahana akagenda agasubira mu muhane wabo hari igihe bikunda hari igihe n'ibida- hari igihe bidakunda murafise inguvu mushira kuri abo bavyeyi ego ego turazifise mu bisanzwe umubyeyi yabyaye umwana aguma ari we amuhagarariye umubyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana iyo bishitse rero hariho ababirukana kubera nabo nyine kutamenya iyo bishitse rero duca duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane aguma ari umwana wabo kandi eh, bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira duca tubabwira rero yuko ibyo bategeza kubikora ukajya usanga rimwe rimwe ntabyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora uwo mupfasoni arongoye ikigo humura avuga ko ico kigo cashinzwe n'ubushikiranganji bw'ugushigikirana agateka kazina muntu no kunganisha ibitsina bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gita agateka k'abakenyezi onifam kugira ngo kizoba akarorero mu burundi bwose mu gukinga no kurwanya amabi afatiye ku gitsina ico kigo kikaba gifise abashikiriza amanza abize ubuhinga bwo guhumuriza abatunuye imitima n'abaganga begamiye ico kigo fide d'antoine sabimana igitega ijwi rya amerika
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo hejuru ry'amerika muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye laurent kavakure yahoze ari umushyikiranganje urundi hajejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu ambasaderi kavakure yaranditse igitabo yashyize ahabona ku mugaragaro ku igenekezo ry'icenda muri uku kwezi kwa gatatu cyitwa Burundi l'épreuve de la démocratie ni ukuvuga uburundi hamwe n'intambamyi bwaciyemwo z'intwaro ishingiye kuri demokarasi kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri icyo gitabo ambasaderi kavakure arasigura intandaro y'uruhagarara ruri mu burundi muri iki gihe akaba asigura izo ntambamyi mu bice bitanu by'icyo gitabo aravuga atari umunwa ibijyanye n'uruhagarara rumaze amezi arenga cumi akongera akavuga ku igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka uheze aravuga ukuntu kandi amakungu hamwe n'abarundi bahawe amakuru y'ibinyoma yakwiragijwe n'abarundi aravuga ku masezerano yarusha aravuga kandi avuga ko benshi badategera neza aravuga kandi ku ruhara rw'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi ku twigoro two kuburizamo amatora hamwe no ku matora avuga ko yagarukanye demokarasi kuri ibi bibazo byose rero reka duhe ijambo ambasaderi Laurent Kavakure mwiriwe neza ambasaderi Laurent Kavakure
mwiriwe neza Frederic murakomeye neza urakoze cyane kumpa ijambo nk'uko ubishyikirije naranditse igitabo mbere turanagira n'imihango yo kugitota kugira ngo tugishyikirize icese icyo gitabo nk'uko mu bivuze twakise burundi la demokarasi arepesi tugahera mu kwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi tugashyikana mu kwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kirundi twavuga yuko kijyanye n'iri burabuzwa y'intwaro yitorewe n'abanyagihugu mu burundi kuva kuri icyo kiringo ndabashyikirije intumbero yacu intumbero y'icyo gitabo nk'uko twabivuze n'uko twoganira tutarya umunwa umwe wese agashyikiriza icyiyumviro cyiwe kuri izi ngorane igihugu cyacu kirimo cyane cyane kuva habaye imigumuko yo kuburizamo amatora yabaye itariki yatanguye itariki mirongo ibiri na zitandatu ndamukiza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu majambo make ambasaderi mu majambo make cyane rwose muravuga ko intandaro y'ingorane zose ziri mu burundi mukayica hirya no hino nk'uko mubizi hariho abantu benshi bavuga ati ingorane zo mu Burundi ikani ikiringo cya gatatu abandi bakavuga ko ari abandi batashatse kuja mu matora ku bwanyu mwarabitohoje n'amahanga mwari mujejwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe intandaro y'uruhagarara mu Burundi niyi
nk'uko mubivuze intandaro y'uruhagarara ruri mu Burundi ivyerekeye na gato ikiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu nk'uko benshi bagiye barabishikiriza nta masezerano yarusha yahunyanzwe nta bwizwa shingiro ryahunyanzwe na kare sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro yashyikirije aho ihagaze kuri icyo kibazo itariki zine rusama mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuko iyo ikibazo kiba kiri aho ngira ngo sentare ahishyikirije iyo sentare ahishyikirije aho ihagaze nta ruhagarara rwari kubandanya abantu bose baca bubaha amategeko amategeko akubahirizwa mugabo ibyo twabonye si ibindi imigumuko yarabandanije gushyira n'aho haba haba irya tentative ryageragezwa ryo guhirika ubutegetsi itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu tukabona rero yuko urwo ruhagarara rwatewe n'abantu batifuza amatora kandi icyo kibazo cy'amatora y'umukuru w'igihugu cyari mu mpari kuva n'iyarusha ntibigeze bacumvikana ko muribuka yuko hariho imigambwe ya- yari muri j10 yasinya ry'amasezerano ishyizwe ko amahigihigi icyo twakwita reserve ikibazo nyamukuru cyaguma n'icyo kibazo cyerekeye amatora cyerekeye cyane cyane amatora y'umukuru w'igihugu Eh, kuri twebwe rero nk'uko mubishyikirije abateye izi ngorane turimo ni abo bantu batifuza yuko amatora aba bashaka intwaro z'imfatakibanza eh, z'amagaburanyama kugira ngo twame mu ruhagarara ntitwigere turonka amahoro ngo intwaro ya demokarasi simba atari mu burundi Muriko- muriko mutubwira ko i- iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atitoza mu kiringo cya gatatu uruhagarara tubona mu Burundi ruba ruhari muri iki gihe
ntitwabivuga gutyo kuko nk'uko babivuga mu rurimi rw'ifa- rw'igifaransa eh, utanguye kuvuga uti iyo hataba avec des si ometse paris byanze ntibuteye ubu rero umukuru w'igihugu yaritoje kubera yuko amategeko yabimurekurira mugabo icyatangaje ni uko mu gihe umugambwe wiwe ari wo cndfdd utangarije icese ku mugaragaro yuko azokwitoza hari itariki mirongo ine na zitanu ndamukiza mu- itariki mirongo ibiri na zitandatu ndamukiza bukeye niho ijya migumuko yacitangura byerekana rero yuko ijya migumuko yari yateguwe yari yateguwe imbere y'igihe ku- kugira ngo kugira ngo eh, icitangura iryo koraniro kaminuza ryaraye ribaye ubwo nyine ata n'umwanya uhaciye kugira ngo babaze amategeko babaze eh, sentare yubahiriza ubwiza shingiro isi vyiyumvirako mu gihe ibyo mutubwiye byo ari byo intumbero y'abo bantu bashaka ko haba imigumuko yoba ari iyihe umugambi nyamukuru woba wari uyuhe intumbero nyamukuru yabo n'abantu ntibashaka amatora ntibashaka amatora na gato bashaka kuburabuza amatora muribuka yuko no mu gihe ibiganiro bisubiriye gutangurira iyo migumuko yacureshe bagumye cyane cyane baburabuza ibijyanye n'ikiringo cy'amatora bakabarungikira eh, amakungu akagerageza kuturungikira abodufasha uwaje ubwa mbere murazi yuko ba- batamwemeye yitwa sayidi jinite kubera yuko bo batashaka amatora bashakana ntaryo icyo kiringo kigume cigizwayo cigizwayo hanyuma dutiwe tuje mu biringo amategeko atarekurira inzego zari zihari yuko zibandanya zirongoye igihugu hanyuma tuje mu nzego z'imfatakibanza nk'uko nabivuze bita amagoburanyama haba amagoburanyama hanyuma haca haba iyindi ntuze ya eh, ibindi biganiro kumbure tuwuca biza bifuta na rwose arusha ntibari bashyigikiye na gato amasezerano y'arusha Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza eh, radiyo ijwi ry'amerika twatumiye eh, umushikirantahe eh, kabakure eh, laurent yahoze ari umushikiranganji eh, w'uburundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu akaba imbere yaho yarabaye ambasaderi aserukira u- uburundi mu gihugu c'ububirigi muri iki gihe turafise umuntu wanyu muri radiyo ijwi ry'amerika gade mwiriwe neza M- muratwumva gade ndabumva neza Eh, turiko turavuga ku kibazo ku ntambamyi zabaye gushika uyu munsi eh, hari uruhagara rwa politike mu Burundi turi kumwe no mutumire akomeye o- yahoze ari umushikanje w'Uburundi ajejwe eh, imigendanire murafise ikibazo murafise iciyumviro ego mwe murakoze cyane haje kuma kano kanya yego Eh, jewe ikintu kimwe nashaka kuvuga nkuko nari nabyanditse ubwa mbere Eh, uwo mushinga ntaye ndamwubaha arakomeye eh, aha mu burundi mugabo nkavuga nti cyane ko turi eh, muri demokarasi nkavuga nti je ku byo yavuze ni icyumviro ni ibyumviro byiwe mugaje nkavuga nti nanjye ngo mvuge ku bwanjye ibyo mbona ibituma bituma eh, aha mu burundi hariho buno ruhagara uno munsi hambere kanavuze nti jewe kubwo niko ndabiraba mbona aha mu burundi ikintu kigiye bituma buno ruhagara uko turaba icya mbere ni ikintu mbona eh, cyagiye kibonekeza nk'uko yavuze muri muri ano mezi harimo ha- hariko harako haraboneka ibintu by'ihorihori mu bintu vyerekeye ubutegetsi bwari bwari buhari kera n'ubutegetsi buhari no munsi ibyo o bibonekera ubwa mbere mu gisirikare ivangura rigaragara ry'igisirikare no munsi rihari aho abasirikare aba exefable abari mu gisirikare ca kera n'abaje bava mu ijambo ubu u- aribo abo- hariho uturaba tarabanagiriza harimwo ibintu biboneka ko ari ivangura rikomeye ibyo o biragaragara cyane yuko hariho ibintu bisa nk'uko ari ihorihori igira kabiri navuze n'ikintu cerekeye eh, eh, ikintu navuze ni kigira kabiri ni ikintu cerekeye uko ubu butegetsi buhari uno munsi butigeze bworohereza abandi batavuga rumwe mu rubuga rwa politike ngo bose bahure ku rubuga bose hamwe kuko eh, biragaragara nubwo bavuga yuko ngo batashaka amatora benshi ushobora kumva yuko umuntu avuga ngo ntashaka amatora umuntu agiye agakoza kandidatire yiwe agatanga kosiyo ijya ijya kosiyo agasaba ati bamureka cyo ku rubuga yiyamamaze abantu bakagenda ku rubuga bakiyamamaza mugabo bakabankira ibyo bintu muvuga ngo abantu bashaka amatora gute amatora barayashatse ahubwo leta ntikize yemerera abandi bantu batavuga rumwe ko baje ku rwego rwa politiki ngo ba- ngo- ngo baheze nabo basangire nizo ushatse zanye izi mvururu ziri mu gihugu ntitwavuga yuko amatora bashaka murakoze urakoze gade reka tuhene ijambo kandi jean claude hanyuma turasaba uh, ambasaderi laurent kavakure agira icyo avuze ku uh, cyiyumviro mushikirije reka tubanze dufate jean claude jean claude muriwe neza halo e, muratwumva uh, murafite ikibazo murafite icyiyumviro yego mwamwiriwe muriwe neza bo agenda afite utubazo dushika tubiri kuri uwo mutumire yego ni ukuvuga yuko eh, eh, imbere ya byose kugira ngo mbaze utwo tubazo eh, nagira ndabumenyeshe ko eh, abarundi b'uwo munsi n'abarundi kazi atari ba bandi ba bamwe bo mu myaka yaheze twe tutari- tut- tutarabaho za irindwi na kabiri itandatu ngira n'umunani gutyo ni ukuvuga yuko kijya gihe abana barabeshwa ngo inakuru ngo ni umugore ni ukuvuga ko ibihe by'ubu abantu baraciye ubwenge mbega je nagira ndamwibarize akabazo ka mbere uwarenze umuntu ahejeje kuvuga yuko imyiyerekano ari imigumuko abagize imyiyerekano bari mu migumuko Uwa- mbega umuntu yatanguye kugumuka ubwa mbere mu mu, wa- mu, mu, mu kure warenze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha na bajya bagize imyiyerekano uwatanguye kugumuka ubwa mbere yoba ari inde hanyuma ikigira kabiri yavuze yuko hariho abantu batigeze bashaka kujya mu matora jewe ndamwibarize mbega efunere agatogwasa baramwemereye kujya ku rubuga ngo aje kwiyamamaza ko bagumye bamu- bamuburabuza forodebu barayemereye kujya ku rubuga kwiyamamaza ngo baje ku- baje kuri tere babonane n'abanywanyi babo aho kubemerera baguma bafata abarongoye abanywanyi mu ntara bakabapfunga jewe nagira atange umuco ntibifate nk'abantu ntibaze baragira nka- nk'abantu yuko baba baciye ubwenge kurusha twebwe abanyagihugu ni ukuri kwa mungu ivyo bintu turabibasavye bareke ku nibare- nibare- bicare hamwe uruhande rumwe bavugane bareke kudukinirako ubwenge turabuzi ubwenge turabufise Ego, murakoze urakoze urakoze eh, jean claude reka duhe ijambo eh, ambasaderi laurent kavakuri Eh, umushyirantagade yagize ati eh, biribonekeza ko umengo hariho ibintu byo kwihorana hagati y'intwaro y'ubu n'intwaro ya kera abandi nabo ati reka amatora abarundi barashaka kuyajamo abo bashyirantebe babiri mubabwira iki jewe ivyo vyerekeye ihorihori mu rwego rw'igisirikare ntaco mfise ndabivuga ko kuko nk'uko nababwiye jewe ikigwa ndagize cane cane ndaze ivyerekeye amasezerano y'iyarusha nahereye mu kwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi nshikana mu kwezi k'umunani mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu sinzi rero iryo horihori ariryo ryatumye uruhagarara turimwo aho ryoba ryaratanguriye ico kibazo mu vy'ukuri jewe ntaco mfise eh, ndakivuga ko niba ariko aravuga ibiri ubu nabyo eh, murafise abandi bantu mu bibaza bakabibaha ko umuco cewe ibijanye n'urwego rwa gisirikare ndazi yuko ari urwego rukurikiza amategeko eh, mugabo ivyi- ivyingene urwo rwego eh, rutunganije kumbure bimwe bimwe ndabizi mugabo yuko iryo horihori ariryo ryoba ryaratumye izi ngorane turimo tuzijamwo jewe ivyo ntavyo mbona mu vyo nagerageje eh, gusesangura si- siko nabibonye
harakoze cyane mugenzi wacu frederic nkundikije kuri icyo kiganiro yateramije na laurent kavakure aheruka gusohora igitabo laurent kavakure akaba yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga w'u Burundi ni naho rero duhareje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno munsi mwakoze cyane kudutega amatwi kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndanongera nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na fatuma karara rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ayandi makuru n'ibiganiro vy'iradijwi rya amerika tubibutse yuko mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter naho nyene turi kuri voa radiyo yacu mwakoze kudutega amatwi mugire wikendi nziza murakoze naho ubutaha